Iri n'ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwese namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu twongere kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na fideli niyo ngabo ateramije ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku migenderanire hagati y'u rwanda na uganda n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u burundi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego catunganijwe mu ntara ya bururi inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru yo mu biyaga binini u rwanda rwatangaje ko naho habayeho ibiganiro hagati ya uganda n'u rwanda bigenewe kongera kubanisha ibihugu vyombi gushika ubu uwo mubano uracarimwo agatotsi vyatangajwe n'umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ambasaderi olivier nduhungirehe mugenzi wacu ari kigali mu rwanda asumta kaboyi niyo nkuru yaduteguriye hagiye gushira umwaka urenga umubano w'u rwanda na uganda udahagaze neza ibintu byagize ingaruka ku iterambere ibihugu byombi bihuriyeho ndetse n'imibanire yabyo muri rusange nyuma yo guterana amagambo ku mpande zombi igihugu kimwe gishinja ikindi kukivogera abayobozi banyuranye barahuye bagirana ibiganiro perezida wa repubulika nawe yageze aho ajya mu gihugu cya uganda ndetse aba bakuru b'ibihugu batangaza ko ibintu bigiye gusubira mu buryo muri iki cyumweru minisitiri w'ingabo z'u rwanda general james kabarebe ubwo yagezaga impanuro ku ntore z'imbaturabukungu zirimo gutorezwa mu karere ka nyagatare mu ntara y'uburasirazuba yumvikanye asaba abikorera kubaka igihugu cyabo aho kujya birukira mu gihugu cya uganda ibyo uyu muyobozi yise guhunahuna urebye akarere dutuyemo nta karere katari keza reba zayire hano kongo reba uburundi hano hepfo wenda tanzania niduha amahoro reba ubugande uko bumeze buri munsi mwirirwa mujyayo babafata bafunga bakubita bacunaguza barahondagura buri munsi bagakubita bagacunaguza uhunahuna uganda muhunahuna yo mushaka mwakubatse igihugu cyane murinda kujya gukubitirwa hariya mushaka yiki uganda ko ko twayivuyemo ko twayibayemo twayihunzemo tugatanga amaraso yacu tukabahura igihugu ko tugifite mwakubatse igihugu cyane umugande ntarwara giripe bati ni umunyarwanda ariko ibyo biba bifite icyo bihatse icyo bihatse ni uko batishimiye ko dutekanye tumeze neza turiho dutera imbere n'ubuyobozi bwacu bumaze kugera ku rundi rwego ni ishyari ukurikije imvugo y'uyu muyobozi wakwemeza ko uyu mubano utaraba mwiza ntiyaba yibeshye ibi ni nabyo byashimangiwe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga olivier nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru uyu muyobozi yatangaje ko uyu mubano ukirimo agatotsi nubwo hari byinshi byagiye bikorwa ngo ibihugu byombi bibashe kubana neza umubano hagati y'u rwanda n'igihugu cy'u buganda hajemo agatotsi cyane cyane bitewe n'ukuntu abanyarwanda bajyaga mu bugande nk'uko bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara ndetse hari ikindi kibazo cyavutse ngira ngo cy'abantu mirongo ine bafatiwe ku mupaka w'ubuganda na tanzania bigaragara ko bari bagiye mu myitozo ya gisirikare ibyo bibazo byose ni ibibazo biduteye impungenge byaduteye impungenge ku buryo byari ngombwa yuko biganirwaho n'impande zombi iki bibazo rero ntabwo twavuga ko byakemutse
muri iyi minsi kandi umubano w'u rwanda n'uburundi ndetse na repubulika ya demokarasi ya kongo nawo ntabwo uhagaze neza ku buryo hari impungenge ko ibi bihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa bishobora kutazaha amahirwe mushiki wabo ruwize wiyamamariza kuyobora uyu muryango uhuriweho n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ambasaderi nduhungire yatangaje ko hari icyizere ko ibi bihugu bizamushyigikira kuko hari umuco w'ibihugu bihuriye mu muryango wa afurika yunze ubumwe wo gushyigikira umukandida watanzwe n'uyu mugabane ikindi kibazo cyagarutsweho muri iki kiganiro ni icy'umunyamerika theodore meron umucamanza washyizweho ngo azabashe kurangiza ibibazo byasizwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda tpir uyu mucamanza yakomeje kunengwa na leta y'u rwanda kuba afata ibyemezo byo gufungura abagize uruhare muri jenoside batararangiza ibihano byabo ambasaderi nduhungireye avuga ko bagiye gusaba ubufasha ibihugu byose bigahagurukira uyu mucamanza ikibazo dufite ni ukuntu mbere na mbere uwo mucamanza arekura ba ruharwa bateguye jenoside yakorewe abatutsi bakayishyira mu bikorwa ndetse niyo banaba ba ruharwa nibura bakemera icyaha abo arekura ntabwo bemera icyaha ni ikibazo kuri twe ngira ngo amaze kurekura abantu bagera kuri cumi na barindwi twebwe rero tuzakomeza tuvugane n'ibyo bihugu byose kugira ngo ibi bintu umucamanza Theodore Meron arimo akora ntibizakomeza kuko kurekura abo bantu nk'uko nigeze kubivuga ni igitutsi ku barokotse ni no kutubahiriza ubutabera uyu muyobozi yanavuze ko kugeza ubu iperereza rigikomeje ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo muri iki cyumweru ashimangira ko ibyo polisi yatangaje ko abantu bateye muri aka karere baje baturuka muri pariki ya nyungwe ku gice cyegereye uburundi uyu muyobozi yavuze ko nta yandi makuru mashya araboneka asubita kaboyi ijwi rya amerika i kigali mu burundi umukuru w'igihugu cy'u burundi ngo arakomeye nta ngorane z'amagara zimuhanze ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karegwa ndenzako mu gihe hamaze igihe havugwa ko ukuguru k'umukuru w'igihugu kumubangamiye jean claude karegwa ndenzako yabivuze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego catunganijwe mu ntara ya bururi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu chrisi munezero ubutungane imigenderanire n'amakungu hamwe n'ubuzima n'ingingo z'umukuru w'igihugu nivyo bisata vyatwaye umwanya munini w'ikiganiro catunganijwe kuri uyu wa gatanu ku bijanye n'ibimaze igihe bivugwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu atifashe neza umuvugizi wiwe karegwa ndenzako yamenyesheje ko atangwara iriko irabuza umukuru w'igihugu kurangura amabanga yiwe neza umukuru w'igihugu amagara yiwe yifashe neza ariko benshi muramaze kumubona yarahinyagaye ariko si amagara mukitse guhinyagara ni ibintu bisanzwe umuntu wese arahinyagara sinzi uba ariho igituma ari abantu bashimye kubivuga ariko ni ibintu bisanzwe cyane ikindi nacyo abarundi tukwiye kuja turategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu umuntu akoresha ukuguru akoresha umutwe n'umutima ivyo bihe byo bikomeye neza ibindi byose bica bigenda neza nayo mu gihe mu makuru avuga mu burundi harimo ko igihugu c'u rwanda candikiye uburundi kibusaba gushigikira umukandida w'u rwanda mu kibanza c'utwara ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa umuvugizi wa leta y'uburundi filipo nzobonariba avuga ko iryo kete ritarashika ico tubamenyeshaho ku bwa leta y'uburundi ni uko iryo kete niryo turabona ahura rikubita ijisho mugabo kuba bivugwa vugwa ntibisanzwe yuko aba burundi cyangwa u rwanda barumikiranye n'amakete bwa mbere u rwanda ni umubanyi w'uburundi kuva imyaka amajana n'amajana rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzimyamuriro ati uranterera umubindi ejo muri iyi minsi nzosohora umwana canke nzokora urundi rubanza bene ivyo n'ibisanzwe rero ku bijanye n'insamirizi ijwi rya amerika hamwe na bbc bimaze ukwezi kurenga vyarugariwe imirongo ya fm isamirana mu burundi nestor abankumukunzi arongoye urwego sense rucungera itangwa ry'amakuru avuga ko baciyumvira ingingo yofatwa hagati yo kubandanya ico gihano no gutezurira ayo maradiyo mu rwego rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mwuga wo kurangura amakuru rukaba ruriko rwihweza ingingo nziza yofatwa mu ntumbero yo gushigikira yo gushyira imbere ineza ya bose abaserukira ayo maradiyo abiri nayo ni ukuvuga iradiyo ry'ijwi rya amerika na bbc nabo nyine tugize iminsi tuvugana ku itelefone tukaba twarabamenyesheje yuko ingene urwego sense rukora ingingo ikomeye nk'iyo yo kugara cyangwa kugurura ikinyamakuru ifatirwa mu nama ya bose ubwo yarongoye urwego cnc ngo si ngombwa ko intumwa z'ayo maradiyo zishika mu burundi akagabisha abitwara uko urwo rwego rudashima hariho nk'iradiyo imwe ibandanya ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutegetsi n'ubutungane murumva yuko inyifato nk'iyo itazifasha kugira ngo dufate ingingo yohaviza kugabanya ca gihano ingingo yaka imirongo ya fm amaradiyo ijwi rya amerika na bbc yagiye mu ngiro kuva itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka urwego cnc rukaba rwafashe iyo ngingo mu kiringo c'amezi atandatu amaradiyo isanganiro ccb fm plus na rfi y'abafaransa yaragarabishijwe muri uyo mwanya nyene igisata cihayanishwa c'ikinyamakuru le renouveau carahagaritswe ariko gihava kiratezurirwa ibururi krisi munezero ijwi rya amerika turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze nkagira agasenge ndara ahantu ndara ngaba nkahita nkirirwa ngaha arohumije nkagira nkarondera ahantu njyama nkemera nkatuna nyene ngaha nyene nkaguma ngaha nyene nyene ngende hehe uno nkoma indaro yo mw'ijoro yoca anyiriza unirwi wiwe ncanza nkirirwa ngaha ngateka utwo ndonse nkarya hama hagera mw'ijoro nkagira agasenge ndara mu babanyi nkaryama uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri zone ya gatumba komune n'imutimbuzi ibijumbura avuga yuko imyuzurira y'amazi y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu n'ubu ikibabangamiye abagera ku majana indwi nibo bakeneye aho barara turabigaruka ko hanze hatome hagufi y'amaradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongenda baha ikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu c'u rwanda aho bamwe mu bahurikiye mu makoperative y'abunguruza abantu kuri moto mu gisagara ca kigali batakambira inzego zishinzwe igisata co kunguruza abantu n'ibintu gukora amatohoza acukumbuye bagiriza bamwe mu bayobozi babo ko banyereza imitungo yabo ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha amakuru ijwi ry'amerika mu rwanda eric bagira ubusa mu nama yahuje minisiteri y'inganda n'ubucuruzi ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative abibumbiye muri koperative z'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali n'izindi nzego byaje kugaragara ko hakiri uruhuri rw'ibibazo ku bari muri ayo makoperative n'ibibazo bishingiye cyane ku micungire y'imitungo y'amakoperative yabo ndetse n'imiyoborere bavuga ko idahwitse muri ayo makoperative umwe mu banyamuryango bazamuye ikibazo ahuriyeho na bagenzi be yabwiye abategetsi ko amaze imyaka makumyabiri n'ine muri koperative kuva iyo myaka yaba imigabane shingiro imisanzu n'ibindi ngo abanyamuryango ntibazi irengero ryabyo kuri mikoro ya radiyo ijwi rya amerika ni agahinda kuri bwana francois yamuremye w'imyaka mirongo itanu n'itandatu imyaka makumyabiri n'ine irashize ndi mu makoperative jenoside irangiye nibwo twashinze icyitwaga sitamurwa dutanga imari shingiro y'ibihumbi mirongo itanu ibyo bihumbi mirongo itanu tugatanga n'umusanzu w'amafaranga magana atatu buri munsi ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze ntituzi ahantu yagiye ajya turagenda uyu munsi imari shingiro yacu ntibatwereka niba yarungutse niba yarahombye bwana iyamuremye yabwiye abategetsi ibindi byanyirijwe muri koperative yabo maze anabishimangirira radiyo ijwi ry'amerika twaguze imodoka ebyiri za koperative yacu kamyoneti n'ivatiri izo modoka zaragurishijwe ntituzi amafaranga yazo zagurishijwe ntituzi aho zagiye ntituzi n'abaziguze n'uko byagenze umujyi wa kigali waduhembye ajesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri nyarugenge izo ajesa zirindwi ajesi imwe igura miliyoni ni miliyoni eshatu n'igice izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye hari miliyoni zirindwi bazanye ngo muri koperative z'imiturire zacu twatangaga amafaranga y'imisanzu izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye abandi banyamuryango mu makoperative y'abamotari mu mujyi wa kigali bakavuga ko abagerageje gutunga agatoki abanyereza imitungo yabo baterwa ubwoba n'ugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema agatsiko kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta yadushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya tukabaza ikibazo ariko ugasanga biheze mu kirere kuva bari kutubwira ngo bazabisubiza bazabisubiza n'ubu ngubu n'injye utinyutse kuvuga ibi abandi iyo bagiye kubivuga bafite ubwoba ngo inkurikizi irabaho ngo turafungwa ngo turaregwa n'ibiki n'ibiki ariko yewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana ariko nashyize ukuri ahagaragara ubutegetsi bwizeza ko kubera amavugurura mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative hatazongera kubaho kurigisa imitungo y'abanyamuryango bwana vincent munyeshyaka ni minisitiri w'inganda n'ubucuruzi mu rwanda politiki turimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi ngo birangire ibyo mubimenye ntabwo bizongera kubaho kuyarya byo bazayarya ariko bazamenye ngo turahari iyo mwitegereza mbona bari bafite apeti nyinshi cyane ariko twabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare turashaka ko amakoperative agira akamaro ku ku banyamuryango bwana munyeshyaka yaburiye bamwe mu bari ku rutonde rw'abanyereje imitungo y'amakoperative bakibwiriza bakayigarura mu gihe kitarenze ukwezi uwaba azi neza ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku neza twamuha ukwezi kumwe akabikora niba atabikoze lisite dufite abantu magana abiri mirongo itatu turabyikurikiranira twabigejeje no mu nzego zibishinzwe zabikora kutumira ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu rwanda rca mu mpine cyadutangarije ko kugeza ubu kibarura amafaranga agera muri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri zanyerejwe mu makoperative y'abamotari kiravuga ko ari dosiye cyashyikirije ubugenzacyaha cyashimangiye ko nta kabuza aya mafaranga bayanyereje bazayagarura kuko ngo hari ingamba zakoreshejwe mu yandi makoperative profeseri jean bosco harerimana akuriye ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu murenge sako mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe na miliyoni magana arindwi ariko uyu munsi tuvugana hamaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni magana atanu ni ukuvuga ko ari miliyoni magana abiri gusa zisigaye ingamba twakoresheje ku mirenge sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu murenge sako ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari icyakora kubera bamwe bemeza ko bitari ubwa mbere inama nk'izi zibaho kandi zifata imyanzuro basanga nta kigeraho bataye icyizere nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka niyo twanditse amaretire niyo twanditse amaretire avuga yuko twariwe amafaranga yacu birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere ntacyo bazakemura baratubeshya baragenda bakicara mu biro wagira ngo basangira nabo muri arasiye kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde rw'aba ndakubwiye bararufite ariko wagira ngo barasangira iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga kugeza ubu ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu rwanda kirabarura amakoperative ijana na mirongo inani n'abiri y'abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa kigali yibumbiyemo abanyamuryango hafi ibihumbi makumyabiri na bitanu hafi ya bose bakiri urubyiruko kibitse urutonde kandi rw'abantu magana abiri mirongo itatu bakurikiranyweho kunyereza imitungo muri ayo makoperative basabwa kuyigarura mu maguru mashya ukurikije agahinda bamwe mu banyamuryango b'aya makoperative bagaragaza birasa naho bitabaye itegeko kuba muri koperative ku bamotari bamwe bagombye kuba barazisohotsemo akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
imiryango igera ku majana indwi yo muri zone gatumba turi muri komini mutimbuzi yo mu ntara ya bujumbura mu burundi ntigira yicira naho nayimira inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu abenshi muri bo ntibagira aho bakika umusaya eka n'ubukene ngo burabarembeje nk'uko mubyumva mu nkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru wacu i bujumbura diane ndonse imiryango yo muri zone gatumba yasinzikajwe n'imyuzurira y'imvura yaguye itariki zine z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka myinshi yaba mu ducimbiri twa mushasha ya mbere n'iya kabiri hamwe no mu gacimbiri ka gaharawe muri kino gihe imwe muri iyo miryango ibayeho ubuzima bwo kwama yasabye indaro aho ikika umusaya uyu ni umwe atwiganira uko abigenza twaratewe n'amazi no kururumva imvura iragwa nk'uko imvura iguye nkasanga mu nzu niho ibizi byateze nkabura aho njyama nkagira agasega indara ahantu ndara ngomba nkahita nkirirwa ngaha ariho nkumujyi nkagira nkarondera ahantu njyama kandi we wenyine urabona ukuntu inzu imeze kandi ndikiri inzu iyo nishandiye urabona ukuntu isigaye imeze ngaho kubera ingorane nyine ifise n'uburyo buke nkemera nkatuna nyine ngaha nyine nkaguma ngaha nyine ngende hehe uno nkoma indaro yo mwijoro yoca anyereza unirwi wiwe ncanza nkirirwa ngaha ngateka twendonse nkajya hama hagera mwijoro nkagira ngasega indaro mu babanye nkajyama urabona nkajya sinohajyama ni mu bihoro byaraheze tujya tugunira none wadukuye wafukishije uduki nadutoranye naho nakabonye nkafukishe ndadukuraho nyine hari aho nakamwe kameze neza arakamakara ndatora nkasirako niwe nogera gute abo mu mazu atasenyutse rwose bahisemo kubandanya baba muri iyo myuzurira na bugingo n'ubu itarakama abana baguma bakina muri ayo mazi y'ibidengeri abavyeyi bafise impungenge ko ayo mazi ashobora kubahekura byongeye bavuga ko n'imibu ari myinshi igashobora kubakwegera ingwara ya malariya nabuze ubuhungiro aho nogenda kuba ndahongera ati ndahabura nemera kuguma haje tubwayo ntibwobura imibu tihageze sizeye ba myinshi irarenze kubera ati ikiyaya c'amazi kiraho igitigiri kinini c'abatewe n'imyuzurira kigizwe n'abarimyi ukwisanurira amazu canke kubaka mashasha bavuga ko atavyo bashoboye niyo nzima na sitaziya ni umwe muri bo avuga ko n'imirima bari kwikora ko yatwawe turashobora kugira ngo tuyisanure mugabo rero kubera ubuzima tuba dufise kugira ngo turondere ibyo tujya n'ibyo twubakisha biratugora kubaka inzu biragoye ibati ryonyene riri ku mahera menshi igiti cyonyene n'amafaranga atari make natwe atahandi turonderera turonderera mu iyo suka ibintu byinshi ubu byaratwawe mbere ntitwigeze dusoroma none rero urumva kweri tuca tu- twemera tukabaho gutyo nyene none twogira gute imirima y'imiceri twari twarimye umurima w'umuceri aho hepfo uratwagwa n'umuhungu wanje yari afise uwundi murima w'umuceri twatwajije imirima ibiri yose urumva ntitwigeze tuyisoroma kubera amazi menshi niyo yari kudufasha nyene kubera twari kuronkamwo amahera mugabo urumva ubu nta na kimwe twifashije imyuzure iri gitera amashyirahamwe amwe amwe agarukira kuri ba ntahonikora yarafashije mu gutanga amahema ariko hari abavuga ko batashikiriwe nubwo abayarose bavuga ko bagaramiwe n'izuba hamwe n'umuyaga wo mu ijoro uva mu kiyaga cya tanganyika nahayo jean claude umwe mu batewe n'imyuzurira avuga ko ababazwa n'ingene atakirakorwa ku bwabo ibi bintu mu burundi tumaze kubimenyera imyaka myinshi baraza bakaraba abagize ingorane ariko nta na kimwe twigera tubona cy'imfashanyo biradutangaza rwose kubona abantu bajejwe gufasha baza bakishikira kuri tere bakabona ibintu nk'ibi bibabaje ariko tugatahira uko baje kuturaba ni ukuri birababaje nubwo ibintu biri uku umuryango w'ubumwe bwa buraya warasohoye itangazo itariki imwe ku kwezi kwa gatandatu ivuga ko itanze imfashanyo kuri aba bantu ingana n'amafaranga y'abanyaburaya igihumbi n'amajana indwi ni kuvuga imiliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi muri iryo tangazo bivugwa ko iyo mfashanyo izoca mu gushigikira ibikorwa umuryango utabara imbabare kwa rouge usanzwe ukora mu kugarukira ku basinzikajwe n'ibiza nubwo bitagaragara neza ryari zoshikira abigenewe aba batewe n'imyuzurira bobo basaba ko yobashikira vuba hatunga imana salumu asanzwe ari nyumba kumi wo kwibarabara rya cumi na kabiri muri mushasha ya kabiri asaba ko iyo mfashanyo yobashikira hakiri igihe cici iyo mfashanyo nimba ihari iryo shyirahamwe ryo tugarukirako byihuta kuko urumva imvura yongeye kugwa ibasanga uko bari yoba ingaruka nyinshi rwose imbagara y'abantu yosinzikara rwose zone gatumba iri ku birometero cumi na bibiri uvuye mu gisagara ca bujumbura igahana urubibe n'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo imyuzurira nk'iyi yigeze kubangamira uduce tw'ino zone nk'uku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko kandi kuva mu ntango z'uyu mwaka imyuzurira y'imvura yarabonetse mu turere tutari duke two mu gihugu mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika tukiri mu burundi bamwe mu banyagihugu bo muri komini muhuta n'intara ya rumonge biyamiriza uko ibikorwa rusange bitunganijwe abavuganye n'ijwi rya amerika bemeje ko ivyo bikorwa bisa nk'ibiriko bifata intumbero za politike hidonido na alain ive irankunda ako ijwi rya amerika imuhuta mu rumonge ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi vy'amabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri iyo komini ya muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagira ijwi rya amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe n'uwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwene izo nyigisho zisa n'izifatiye ku macakubiri zibaruhije hakizimana anita ayaga avuga ati turaziyamiriza inyigisho za politike nimbi bivana n'ibyo baba bariko barakubwira n'imvugo za- z'ibyo bintu bariko baravuga ari ibintu by'iterambere nibyo byiza bi- biduteza imbere nko guca amabarabara Eh, twebwe dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kuri agiye mba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere byari bikwiye gute- gutezwa imbere ukazaba dukorera amabarabara tutarinze gushyira imbere ibintu bya- ibintu inyigisho za politike inkurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatirako bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko boba ari abahemu badakunda indogozi z'igihugu uko niko vyashikiye alphonse nkunzumuremyi uwo munsi nari na- na- sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro bavuga ati jese nagiye ku bikorwa rusange yaba nari nkomeye nawe gukora ibikorwa rusange wari waragize ubwoba emi narabugize kabisa kuko navuga ati umwanya w'umwe barashobora kumfata bo tureka tukiderembya kuko ukomeye ntiworeka kujya ku bikorwa rusange kurema nibaraye bagabanya umukazo nk'uyu kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'ufise akantu ujya kuko uwo munsi nyine wa gatanda nk'uwo munsi w'ibikorwa rusange ukagenda ushyitse wagira ugenda ukazumva baguhagaritse mu kaye aho hantu niho wari uziga akantu uza gukura mugabo baca baguhagarika ati ntugende kwako kazi uyu munsi dufite ibikorwa rusange ka kazi kawe karapfuye none uza kurya iki cyangwa uza gufungura iki muri uwo mwanya ejo byaba byashikiye rwose ku bw'abo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi mu gihe abavyitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri yeremiya uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaruka zizomushikira mwino komine yacu no kubera mbona by'ivyo mbona nuko ibintu by'intuze nyavyo ibintu bya politike bakavyigizayo kubera ibikorwa rusange ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cane gose nka jewe jizo nkurikizi je ndazemanze kubera batagabanije izo ivyo ivyo bintu by'inyigisho z'imigambwe je ndavyimanze batabihagaritse sinzosubira kubizamwo ivyo bikorwa rusange sinzosubira kubizamwo je bobihagarika kugira ngo tubandanye ibikorwa abajejwe intwaro muri komine muhuta baremeza ko ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi birangiye bafata akanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagiriji bibavugwa ko jean claude habyarimana umuhanuzi wa mustanteri ajejwe ibibazo vy'intwaro hamwe n'akaranga yisigura avuga ati ibikorwa by'iterambere rusange ngaha aye muri komine yacu ya muhuta hari igihe usanga ariho bamwe bamwe batavyumva na cane cane bakaca babiha intumbero ya politike eh, bakabifata nko kumenga ibikorwa rusange eh, tubahimiriza gukora ukamenga bakagomba kuvyitirira umugambwe Eh, hari igihe wumva abantu bavyidoga mugabo bakabituta amatama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubibereka neza yuko ivyo oye atari ko biri kandi atari byo tubandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kubereka neza ko ibikorwa rusange n'iterambere rusange si ivy'umugambwe si ivy'umuntu eh, si iby'idini ni ibikorwa by'iterambere rya twese kuko twese tuba dukeneye ibyo bintu kugira ngo eh, bidufashe tukaba twizera rero yuko n'abato baba bavyumva uno munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumva yuko igihugu cubakwa na bene co abo banyagihugu bo muri komine muhuta banegura n'inyifato yo kubima zimwe mu mpapuro nk'urupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'izerekana ko bubatse biciye mu mategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi ku bwabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazibaronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika
mu gisata c'impunzi nairobi muri kenya hari abarundi barenga mirongo ibiri barara mw'ibarabara imbere y'ibiro vy'ikigo ca onu kijejwe impunzi rcr haraheze amezi arenga atanu abarundi bagizwe ahanini n'abakenyezi abana n'abakiri bato baje bava mu ikambi yitwa kakuma ni muri kenya nyene basigura ko bahunze umutekano muke gushika ubu rcr ntirabatunganiriza yabwiye kurindira elojo irikaneza i nairobi atubandaniriza ino nkuru ugeze ku kiraro cya wayakiwe muri westlands nairobi wakirwa n'abantu bahagandagaje mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'ico kiraro aho nyene niho batekera imfungurwa baba baronse ibarabara bariko rya wayakiwe ni rimwe mu yagenderako imiduga myinshi cane rikaba ririmwo abiri ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho nayo buri gihe mw'ijoro imbeho ibizura inzara bari ku metero nkeya z'ibiro vya sr bamwe muri bo batubwiye icyabatumye kuva mu ikambi ya kakuma mu buraruko bwa kenya iyo bari barahungiye nari mu burundi umugabo wanjye baramwica n'umwana wanjye w'ubwa mbere w'imyaka cumi n'itatu hama mbona umutekano wanjye ntugenda neza mpungira muri kenya bajya bishe umugabo wanjye babandanya bankurikira kakuma nguma nitwara kandi umutekano wanjye muke barawubona pe babona ko ari iby'ukuri babona ko ntababeshya mu nyuma niho naryamye nza numva abantu bakevye inzu y'iwanje amasoro aravuga inzu irashya kubera amasoro niho hageze igihe bampa urukaratasi rwo kumpamisha ngaha nayirobi ikintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya abaturukana baguma batwinjirira mu nzu aho turi bashaka kutwica n'abana umugabo wanjye baramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite niwo twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza twarageze n'aho tuva mu nzu aho twabaga tajya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi ibyo twagiye kubishikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana twarindiye kudukurikirana turahebura ndi hano kwibarabara n'abana barindwi ndabasabye n'ubufasha barambwira ngo ndindire ntunga ndatanguriye kuba ikakuma mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke hanyuma polisi ikora asasimendi kubw'uwo mutekano muke ndagize banyandikira amakaratasi no mu mashyirika atandukanye iruhande y'uwo mutekano muke ubemeza ko babayeho nabi cyane aha dufise inzara dufise inyota aturara hasi muri ibi byondo ubona ntitufura impuzu ngo twambare agahuzu gafuze ntitwoga aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu twambaye ingorane dufite ni nyinshi nk'aba bana banjye baherutse kujya ku ishuri tukiri kakuma mu nkambi aha ndahafite abana barindwi umwana wanjye wa mbere afite imyaka cumi n'itatu n'ubu nta shuri arimo abana banjye ni ukwirirwa bayerera mu ibarabara nta bufashwa na rumwe biyuwenisiyari duhereza abana ntabwo biga ni ukwirirwa basabiriza mu ibarabara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ya kenya yashatse kuyugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urukiko rukuru rw'icyo gihugu rwahagaritse iyo ngingo eroge buri kaneza nayirobi ijwi rya amerika hasi ugashyira byose mu mufuko wawe reka amafaranga ya leta kora igikorwa yagenewe
Makbili ya Bero yakoze mu hinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Linas na Lidiane Nahazwe mubandanye kuryoherwa tubasigiye kano karirimbo inshuti mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro byacu mu masegonda make cyane isaha cumi na zibiri turabashyikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku munsi wa gatandatu